bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana mugaga afata icyemezo cyo kugarura kankindi mu kazi atabwiye karwera ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
none se kankindi na n'ubu bose nta kintu arakubwira dore ubu ngubu nibwo amaze kumbwira ngo nzatangire akazi ku wa mbere yewe nibyo Eh, iyo nkuru nziza nyayo amashyi kankindi ni ukuri kw'imana ndishimye cyane ni uko utazi ko njye nishimye nabonye rwose akifitiye icyizere ehe ku buryo yashinze kuzamumenyera imirimo yose ijyanye no gufata neza umusaruro w'ingano eh nibyo Mm.
niwe washinzwe ibirebana n'ingano byose Eh, ikintu cy'ubwiza bw'ingano rero gikomeye gikomeyeho byo ntuzi ko yigeze kutubwira iby'amoko y'ingano atumenyesha ko ubwiza bw'imyaka bujyana n'ibipimo ngenderwaho Ehe.
mu masoko yo mu gihugu cyangwa n'ayo hanze yacyo eh ndabyibuka Eh, noneho rero eh ngo ibyo bipimo bizajya bifasha mu gushyira imyaka mu byiciro by'ubwiza Ehe.
ari nabyo bigena ibiciro eh ibyo ndabyibuka cyane Eh, yewe kugira turondorera agase iby'imyanda ijya iboneka mu ngano nk'u- nk'umukungugu akatubwira amabuye akatubwira ibitaka eh, uracyabyibuka iyi ndabyibuka Mm.
iyi ibishogoshogo amahurunguru y'imbeba n'udusimba nk'utwo ngutwo tuba twapfiriyemo bikagenda bitera ubusembwa umusaruro uzi ukuntu yanyihanangirije Eh.
ngo mu gusarura tujye turobanura impeke ziteze neza Eh.
n'izanambye ziba zitarakuze si ibyo gusa ariko rero Eh, nimugeraho ubwo no mu kugosora eh.
ntabwo azakubwira kujya mukuramo zimwe zamenetse urumva Mm.
Iyo mu gihe cyo guhura cyangwa se zimwe wenda zangijwe n'imungu yinjiyemo ikazona kumwe mu ngo yinjiramo Eh, zo- izi mungu yo- yonnye nazo muzazikuramo yego Mm.
izo ni ukuzijonjoranya byo rero Eh, ntabwo- nta Eh, mikino.
ndetse ubwo umuntu aba anareba impeke zatonzweho n'uruhumbu Eh.
bitewe n'uko zitahise zanikwa cyangwa zashyizwe ahantu hari ubuhehere bwinshi Nk'ibyo. Eh, bene izo ziba zoroshye kuzibona Mm.
kuko akenshi usanga zarahinduye ibara ese kankindi ndakumva ujya umenya ko uruhumbu kandi rushobora no kubyara uburozi bwagira ingaruka ku buzima bw'umuntu yego ibyo ndabizi cyane Eh, ariko rero yanadusobanuriye ko Mhm.
impeke zishobora guhindura ibara binatewe n'ubushyuhe bwinshi cyane cyane iyo impeke zirunze hamwe eh, ibyo ndabyibuka cyane yanabitinzeho eh yabitinzeho Eh, cyane yabitinzeho atubwira ko impeke zishobora no kugira impumuro mbi urumva Eh, bitewe no kuba umusaruro utaranitswe neza Eh, uriya utanitswe neza ngo wumire igihe Mm.
cyangwa se wenda warahunitswe hafi y'inyongeramusarururo cyangwa ukanikwa hafi y'imiti ikoreshwa wenda mu buhinzi ibyo byakwanduza umusaruro urumva eh, Ibi bigatuma ugira impumuro mbi Mm.
Eh.
cyangwa se harivanzemo izindi mbuto ziribwa zitari ingano nazo zikazana impumuro yego kuko ibyo nabyo buriya yarabitubwiye Eh, rega iya- rega iyo aba anashaka Eh.
buriya rwose aba yaranavuze tukazafatanya kuko rwose ibyo byose ndabyibuka uko byakabaye uko yabitubwiye ye ubwo nawe azagushinga ibindi Eh, aha yawe ntawa- ntawamenya Hmm? hagati aho ariko ntiwambwiye kantu kanyi ntubwire iki kugaruka kwawe ura- ka- karwera nta kibazo bifiteho reka njye simba nshaka kwinjira mu bibazo by'abagore n'abagabo aha icyari kimpangayikishije ni akazi none ni akabonye akabonye inzira byanyuzemo yo ntabwo impangayikishije Eh, nubwo babipfa bakongera bakiyunga kanyi Mm.
wa mugani wawe by'abagabo n'abagore ntawabimenya ntawabimenya wa Mm.
muntu.
banguka ahubwo twikorere akazi abanzi bajiginywe maze Seza.
bikorere ndakunda bose imana niyo nkuru amina kanyi amina no kuri kw'imana
niba ufite amafaranga agera ku gihumbi yazane tuyanywehe urupfu rujyaba mama numva se kajya nanone watashye aririmba nk'uko byaramba umubano mu bantu utise umubano mu bantu none se kanyi karame wiriwe neza ma Mm, mwiriwe mugabo mwiza Eh, niriwe neza rwose anezerewe Mm, ndabibona Mm, nari ndiho nganira na manihura Mm.
ambwira ko mukamana yatangiye ubworozi bw'ingurube Eh, ariko uwo mushinga yari amaze iminsi awuvugaho nibyo Mm, ngo yoroye se ubuhe bwokora Eh, nkurikije uko manihura yambwiye Mm.
numvise ari inyarwanda ariko njye namusetse Eh, umusekera iki se
none se ntabwo uzi ko ingurube za kijyambere zitavanye arizo zitanga umusaruro mwinshi Mm.
rega ngewe iby'ingurube ujya ubimbaza nazibayemo ariko wibuke ko aho wakoraga uriya mworozi yari afite ubushobozi bwo kuzitaho bikwiye ntiwe nyine Eh, yazigaburiraga indyo yuzuye kandi zinogeye none yari afite ubushobozi rero bwo kuzikorera isuku bikwiye kandi ashoboye no guhangana n'indwara zazibasira izo zijya zinabirebaga se bazisa ahubwo yagura ikimenyi kinyarwanda n'iya kijyambere Ah, nayo ariko hejuru yo kuyishakira ubwatsi buhagije agomba kuyibonera ibisigazwa byo mu gikoni akabishaka nyine none se za akabishaka si uko bangana kurya mu rugo basigaza ibingana iki byagaburirwa ingurube nanjye ndiwe nakwigurira inyarwanda kuko nzi ko kubona ikiraro gisukuye n'indyo yayo yuzuye byangora Upfa nawe ra ubundi buri mworozi ushaka korora ingurube aba agomba kureba ubushobozi afite bwo kuyifata neza akabona guhitamo hagati y'inyarwanda iya kijyambere cyangwa se iyo yikimanye mva nawe ubonye nari niba nshaka kukugira inama ngo u- ugure ikibwana cy'ingurube ya kijyambere nzajya nkugira inama yo kucyitaho ingurube sinabona umwanya wo kuyitaho n'akazi ka mugaga kari hariya rwose Ye? U- u- u- kanye ugize ngo iki akazi ka mugaga kaje gate kandi
yambwiye ngo nzagaruke ku wa mbere
kanye ubwo urakomeje Mm, mbuzwa n'iki gukomeza ariko Eh, eh, yewe. kanye Mm.
utinyutse ugasubirayo nakumirwa n'agasuzuguro karwara yakugaragarije ibya karwera ni ibye Eh.
yewe icyo ndeba ni akazi nshinzwe njye nkubwire nkubwirize ukuri ntaho uzajya ndabivuze
mbuzwa n'iki kujyayo ndabivuze kagina ntaho uzajya ariko ndakubujije ndakubujije njyewe ibintu byawe na mugaga ndabirambiwe kanye Ura- urambujije se hari uruhushya nagusabye ariko
ngo ngo kansetse rwose mbese ko hari ukubimenyesha nabyo mbikoreye ikinyabupfura natojwe nta tegeko ryantegekaga ko mbikumenyesha ariko ariko uzi kuko kanye nzakugena ariko ugira kagina ute se ngo utwaye iki ariko kagina twavuganye ko buri wese agomba guhunda amahoro ufite urufunguzo rw'inzu nkagira urwanjye Mm.
ufite icyumba cyawe nkagira icyanjye Mm.
ubwo se koko kuba umuturanyi mwiza birakunaniye nk'uko wananiwe kuba umugabo mwiza Eh, eh, eh, kanye ugize gutya noneho guhereye isagonda ndavuze ngo mpagurukiye inshingano zanjye nk'umugabo ugomba kuyobora urugo rwe Hey! warakererewe ngo hwe ni uko uvuze ka- kanyi cyane nta kibazo aho mfatiye icyemezo ndategetse ngo ngomba iki ntuzasubire mu kazi ka mugaga ariko kandi umenye ko na bibiriye gutegeka wowe nk'umugore kubaha jyewe umugabo wawe ariko ye iyo bibiliya se wowe ntigutegeka kunkunda mu rugero imana yakunze abantu ra kugukunda Eh, na kera na karese iyo unyubaha ukanyubahisha nk'umugabo wawe wo- wari kubura he urukundo rwanjye ah, koko um- wumva icyo ushoboye ari ukujya kwiyandarika kwa mugaga ariko kanyi wambabariye kuko ukanyumva ko uransubiriye kagi uransubiriye ya mateshwa yawe yo kwihakana umwana
nsubira se wowe u- ukomeza ku- kubishimangira unyereka ko u- u- wumvira mugaga ukundusha ndamaze Eh, eh, uzareke kariya kazi noneho Eh, Kagi, urebe ko wikwimara mu mwuka kuko nzajya ku kazi uzajya icyo kamariye n'urugo rwanjye ndakizi Eh.
ubwo bwiyemezi bwawe ntabwo bwantungira abana Eh, ubwo urubanza nturukase ndamaze nta rubanza mfitanye nawe noneho ubwo tuzareba imbwa n'umugabo ari gushaka ibyo birakureba
harwe arame ejo rero ni akazi Mm.
akazi nyakazi katarimo imikino kandi rero urabizi sinzaba mpari warambwiye ko utazaba uhari Eh, ubwo rero uzagenzure neza ibikoresho bizatwarwamo umusaruro w'ibishyimbo Mm, uzarebe ko bifite isuku ihagije rwose Eh, hari igihe njya mbona abantu betetana ibitebo batwayemo ibishimwe ndetse ukabona byaranahomyemo ibyo ntuzabyemere ibyo by'isuku tugomba kugirira umusaruro warabimbwiye rwose Eh, ikindi kandi Mm, hari abantu bajya bapakira ibintu nabi ugasanga umusaruro uri kugenda wandagara ahantu hose mu nzira ibyo ntuzabyemere uzabirebe nabyo yego ibyo byaba ari ukwangiza nta wabyemera ko bikorwa Eh, ubwo kandi ugomba kureba umuntu ugomba gukurikirana ibishyimbo mu gihe byanitse akurikirana iki se kandi umva nawe ra erega niwe ugomba kuba hafi agatwikirira amashitingi kuri utwo dutanda twanitseho ibishyimbo Mm, kandi rero ni nawe ugomba kuba hafi akabirinda udusimba tuza kubirya reka niba ari ukwirukana utwo dusimba naho iby'imvura byikuba twese tuyireba erega abanarobanura ibishyimbo agatandukanya ibyeze n'ibiteze neza Mm.
Eh, ndetse agakuramo n'ibindi n'indi myanda ako ko ni akazi rero Eh, ni akazi rwose Mm.
kandi ubwo rero anyuzamo akanasanza neza kugira ngo byume yewe ndumva ko ko uwo muntu akenewe kandi we agomba gukora umunsi wose none Mm.
ubwo kandi igihe hari izuba Mm.
agomba kwanika kuva rirashe kugeza rirenze ndabyumva Eh, rwose pe kwanika rero nabyo burya ni igikorwa tugomba kwitondera neza Mm.
urumva Mm.
kuko burya intego nyamukuru yo kwanika ibishyimbo Mm.
ni ukubirinda kumera yego urumva kurinda kororoka k'udukoko tubijyamo no kugira ngo bigire ubuhehere bukenewe bwa bundi butuma bihunikwa neza ibyo birumvikana pe Eh, Mm.
hanyuma kandi udutanda two kwanikaho ibishyimbo nituburamuka tubaye dukeya Mm.
tuzubaka utundi ntihazagire uwibeshya ngo yanike hasi ku butaka oya iryo Urumva?
kosa ntitwarikora Eh, kuko bishobora kwivanga n'indi myanda bikaba byanatoha Mm.
Eh, cyangwa se bikanaribwa n'utundi dusimba tuba tugendagenda hasi ku butaka Mm.
Eh,
iyi nkuru yo kugaruka mu kazi kwa kankindi irashyushye we Eh, irashyushye byo kunyutsa ntayibwiye mukamana sinayisinzira na mana we narara ncikagurika kamuhamagare tu
alo A- aro bite mukama ni byiza senza yewe ndakumva eh, umenya amakuru se agezweho ra ashwi da yego mana ko- ko- ko- ko nyagurisha se mukama
ngaho se nshaka bongeza numve niba niba ndi bugure aha sha yewe u- uretse no ku- no- no kukubwira rwose nagukopa ariko atandarana rwose akangagiraho mukama shabe wiseka niko ye yeee umva wuu sha twaruhuye ubusa ni ukuri uti uzi ko kankindi azatangira akazi kuri uyu wa mbere hari werahira ni ukuri ubibwiwe nande se bazi aha nkurahize iki se ko ko mukama
Eh? kanyendi Hmm, nese ubibwiwe nande umva nawe ra mbegwiye na nyir'ubwite
kanyendi koko kankindi nyine yewe nsanze akimara kuvugana na bosi amubwira ngo azagaruke mu kazi hanywe ndatunguwe pe nibwiraga ko byenda amaherezo n'ubundi yazagaruka ariko umuvuduko agarukanye urankanze yewe dukubise ijanja mu gikoma ubuse ntitugushije ishyano he ntitugushije ibara koko
ayiwe ubwo nyine ni uko bigenze twabigenza gute se mwana nyagasani nyine Hii, ntabuje rwose numvise ntaho namuhera mbimubaza
baba we ubwo se waba umubaza iki seza ariko ntukazaje uri umuntu w'umugabo niba byabaye nyine ubwo ufi- ubwo ubwo nyine byabaye afite uko abyiganiriramo n'umugabo ubwo se wabigira uti wa- ha utibanga yewe ibyo uvuze ni ukuri mukama iyi niko biri rwose yewe Wuu!
ngaho ramuka Mm.
ramuka rwose ntituganire nta dufaranga mfitemo yewe ntayo mfite muri telefone ubwo tuzongera aha yewe uramuke senza yeee urakoze nyine kuri iyo nkuru y'incamugongo yewe twihangane nta kundi Mm.
Hmm.
Yae. ariko si koko wa mugani wa senzagiye inkuru koko ubu karwera yaba yizira reka mutere icyumvirizo numva
alo
Nyiri amabu wiriwe mukama wamenye se amakuru agezweho
reka numuhe akarita ku muhanda nkuhamagare yeee
muga Mm.
reka ntume agakarita mvugishe mukamana ndumva mbaza iby'akazi buriya aragira ngo murajeho gahunda
muvugisha ni byiza nta kibazo Yewe.
ayiwe aya makuru mukamana agiye kubwira karwera ntari buhungabanye umudendezo mu rugo rwa mugaga ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha Ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse ku ipaji yawe ya fesibuku minagiri